mukomeze kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese abaduteze amatwi turabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na Aloyizi Bigirimana nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu nta bwoko bwo guhonyangwa nta bwoko bwiza gusumba ubundi nta bwoko nyagukira cyangwa nyagupfa abarundi bose baba abahutu abatutsi cyangwa abatwa barangana imbere y'imana n'amategeko ayo ni amwe mu magambo yatangajwe na nyakwigendera perezida sipiriyani ntaryamira w'u Burundi mbere yo kugwa mu ndege yarashwe mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane
nayo muri zimbabwe Grace mugabe agiye gutangura gutohozwa ko n'igipolisi ku byaha yagirizwa ko yagurisha amahembe y'inzovu mu buryo bunyuranye n'amategeko jacob zuma nawe yitavye ubutungane idurban kuri uyu munsi wa gatanu avuga ko ivyo yagirizwa bishingiye kuri politike leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubushinwa barabandanya intambara yo guhanahana ibidandazwa
iyo nkuru rero hamwe n'izindi mwumvise twabateguriye turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu mbere y'uko tubagezaho izo nkuru tubararikiye tugiye kubanza kubabwira amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi murayagezwaho na mugenzi wanjye aroyizi bigirimana egome igipolisi cyo muri zimbabwe kigiye gutangura kubaza grace mugabe umukenyezi w'uwahoze ari perezida wa zimbabwe robert mugabe akekwa ko gushorera mu mahanga bidaciye mu mategeko amenyo y'inzovu yoba yamwungukiye amamiliyoni y'amadolari ibyo byatangajwe kuri uyu munsi wa gatanu n'ibimenyeshamakuru vya leta amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru byo muri zimbabwe avuga ko abategetsi b'ico gihugu bakeka grace mugabe kuba yarasohoye hanze y'igihugu amahembe y'inzovu menshi mu bihugu by'ubushinwa emirat arab unis na leta z'ubumwe za amerika raporo yasohotse yavuga ko yavuzwe no mu kinyamakuru candikira muri zimbabwe sunday mail iremeza ko yahishije urwo rudandazwa mu gutegeka leta y'igihugu ciwe gusohora impapuro z'amagendo zimuha uburenganzira bwo kohereza ayo mahembe hanze avyitirira avyitirira utuganuke arungikiye abategetsi bo mu mahanga jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo yemeje kuri wa gatanu ko ibyo yagirizwa atakindi bigamije atari ibya politike ni mu gihe yari yitavye ubwa mbere ubutungane ku byaha byo kurya ruswa mu isoko ryo kugura ibirwanisho yakoze haraheze imyaka ishika mirongo ibiri inyuma y'amezi abiri atanze imihoho jacob zuma yitavye sentare nkuru yo mu gisagara ca duribane mu buraruko bushira ubuseruko aho yumvirijwe umwanya muto mu nyuma urubanza gururizwa ku itariki y'umunani ukwezi kwa gatandatu kugira bahe umwanya impande zose zerwa n'urwo rubanza gutororokanya ibirego hamwe no kwiregura umucamanza muri brezil yategetse luis inacio lula yahoze ari perezida w'ico gihugu kwishikana ku butegetsi ku bategetsi bo mu gisagara ca kuritiba mu mpanuko kuri uyu munsi wa gatanu kugira atangure igifungo c'imyaka cumi n'ibiri ku vyaha yagirijwe vyo kurya ruswa do silva yagiriwe mu mwaka uheze icaha co gufumbatishwa na kompanyi yubaka amazu mu bikorwa vyo gusubiramwo inyubakwa ya leta itumbereye hafi y'ibahari da silva avuga ko ivyo vyaha vyo kurya ibiturire yagirizwa bishingiye kuri politike kandi bigamije bigamije kumukumira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kw'icumi tugaruke muri afurika umuvugizi w'icegera c'umukuru w'igihugu muri sudani y'epfo james wani iga yahisemo gutanga imihoho avuga ko adashobora gukorera leta ituma abanyagihugu baguma mu mibabaro atako yovugwa david mayen dengdit yabwijwe rya amerika ko haheze indwi avuye muri ayo mabanga bitewe n'ico yise politike mbi za leta ku banyagihugu yagize ati no kwitwa indyarya mu gihe nokorera abami babiri leta icinyiza abanyagihugu bayo ikabagumiza mu mibabaro ku rundi ruhande nkitwa ko ndiko nkorera abanyagihugu nyene bari mu bihe bitoroshe ivyo dendite yabishikirije i denver muri leta ya colorado aha muri leta z'ubumwe za amerika aho ari muri iki gihe
arakoze mugenzi wacu aruyizi bigira imana utugejeho aya makuru mwumviye kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukaba mwadukurikiye kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya imeri radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome na kuri facebook kuri aderesi radiyo yacu kuri site yacu nayo ni wezi itatu radiyo yacu voa akadomo kome
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tujye noneho mu karere imyaka makumyabiri n'ine iruzuye nyuma y'uko indege yari itwaye uwahoze ari perezida w'u rwanda yuvenali habyarimana na mugenzi we burundi cyprien ntaryamira ihanuwe abo bakuru b'ibihugu bombi basize ubuzima muri iyo mpanuka kuri uyu wa gatanu uburundi bwibutse iyo myaka makumyabiri n'ine ishize cyprien ntaryamira yitabye imana mugenzi wacu diane ndonse uri bujumbura mu burundi yakurikiranye imihango yo kwibuka nyakwigendera ntaryamira
ibirori byo kwibuka umwisi sipiriyano ntaryamira byatanguwe n'inkuka y'imisa isaa zitatu mu isengero katedrale regina mundi byitabwe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ari kumwe n'umutambukanyi ibyegera byiwe abaserukira ibihugu bitandukanye mu burundi inama nshingamateka na nkenguzamateka n'abari mu zindi nzego hamwe n'imigambo itandukanye eka n'umuryango wa perezida sipiriyano ntaryamira wari witabye musenyeri evariste ngoyagoye yahora arongoye diyoseze nkuru ya bujumbura mu ijambo ry'imana yasiguye rijanye n'umunsi mukuru wa pasika uherutse guhimbazwa asaba ko ubwicanyi nk'ubwo butosubira dusaba ko ibara nk'iryo ririze risubire mu bihugu simvuze mu gihugu gusa kimwe mu bihugu ivyo rero biva no ku bantu biva no kuri politike yabo biva ku mibano yabo biva ku migenzo yabo biva ku gushaka kwabo biva kuco twebwe nyine twiyemeje twiyemeje mugabo dushaka gukurikira itegeko mukama yadusigaranye
inyuma y'inkuka y'imisa ibirori byabandanirije ku ntatemwa y'umuhisi sipiriyano ntaryamira iri ku ibarabara ry'uwa mbere munyonyo hibukijwe ibyaranze ubuzima bwiwe imbere y'uko abari bitavye ibirori bashira ingori z'amashugwe ku ntatemwa uretse ko mu kurangiza ibirori hagarukanywe ijambo ryashikirijwe n'umuhisi sipiriyano ntaryamira nta rindi jambo ryavuzwe bimwe mu byo yashikirije harimwo kugarukira indero mu bisata bitandukanye hamwe no kubahiriza agateka ka zina muntu dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gutyoza agateka ka muntu uwo ari we wese yaba umuhutu umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu vyiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa nta bwoko bwiza gusumba ubundi nta bwoko nyagukira cyangwa nyagupfa abarundi bose baba abahutu abatutsi cyangwa abatwa barangana imbere y'imana n'amategeko mu majambo make tugiye kwihutira kugarukana disipurine mu gihugu
umwe mu bo bagendanye n'uyu muhisi silvestre ntibantunganya yigeze kurongora igihugu cy'u Burundi avuga ko iri ragi ritakurikijwe disipurine ntaryamira yari umuntu yaharanira disipurine mwabyumvise uravye disipurine niki ni ukubaha amabwirizwa ni ukubaha amategeko abagenga iyo utubaha amabwirizwa uwo ari we wese uba muyubahiriza uba muri aya araba utayubashe uba uciye kubiri na disipurine ivyo buza kubiraba ubu wosanga abantu babigira ni ikibazo sinza kwishura umwe wese yishura ku gatwe kiwe yaba tubigira gutyo mugabo ni ukubwira yuko uburundi buba bwarateye intambwe ikomeye yindi ugasanga nta muntu udakifise ubwoba yibaza iki canke kiriya twibutse ko perezida sipiriyano ntaryamira yapfiriye mu ndege iyo bamwe bavuga ko yagize isanganya abandi bakavuga ko yarasiwe hejuru y'ikibuga c'indege c'i kanombe mu gihugu c'u rwanda mu gihe yari imureruye igahitana n'abashikiranganji babiri b'u burundi hamwe n'umukuru w'igihugu c'u rwanda w'ico gihe havyarimana juvenal bari kumwe aha rero umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi mu itangazo wasohoye kuri uyu wa kane wegeka urwo rupfu ku gihugu c'u rwanda nayo mu mugambwe sahwanya frodebu umuhisi yahozemwo basaba leta y'u Burundi hamwe n'ayandi mareta yaba ayo mu karere canke ayandi kugira amatohoza kugira ngo uzokwagirwa n'icaha ahanwe n'amategeko Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga mu mugambwe sahwanya frodebu muri sawanya forodebu rero turababara cyane kubona ata kintu na kimwe kirakogwa n'ibihugu byacu rwaba burundi rwaba u rwanda ndetse n'aka karere ndetse n'isi yose kugira ngo ukuri kumenyekane kubera kuko ibyo bitabaye nk'uko nabivuze ni hamwe iyo ngeso mbi yo kwica abakuru b'ibihugu yo kwica abategetsi cyane mbere n'ibyo bijyanye no kwica abenegihugu bose ukamengo ntacabaye inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine iheze perezida sipiriyano ntaryamira apfuye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo philippe nzobonariba mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane avuga ko ataburyo bafise bwo gukora amatohoza vyongeye bivuye ku mwumvikano muke uri hagati y'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ko ico gikorwa kidashobora kwihuta umunyamabanga Philippe Nzobonariba asaba bifuza ko ukuri kuja habona gutenyenya ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika Diane Ndonse urakoze tukiri kuri iyi nkuru mu gihe uko umwaka utashye itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu gihugu cyose cy'u Burundi hatunganywa imihango yo kwibuka nyakwigendera Cyprien Ntaryamira iyo avuka umuryango we uba mu bukene butagira urugero mugenzi wacu Fidelite yishatse yanyarukiyeyo adutegurira iyi nkuru ku mutumba gitwe zone mageyo komine mubimbi mu ntara ya bujumbura niho umwisi perezida ntaryamira sipuriye yataye uruzogi ni kome metero mirongo ibiri na bitatu uva mu gisagara ca bujumbura avuka mu mihana ihanamiye ibarabara ry'igihugu nimero ya mbere rigana intara zo hagati mu gihugu n'izo mu buraruko mu gushika iwabo nta barabara rihari hakora utuyira tw'ikirundi aho yavukiye nta nzu ihari yarahenutse kuri uyo mutumba nta bavyeyi yafise baritavye imana mu nshuti ziwe hasigaye aho bavukana abishwa biwe abahungu wabo abavyara hamwe n'ababanyi mu bana icumi bavukana bane bonyene nibo bagisigaye ku isi twaronse amahirwe yo kuvugana babiri muri bo ntaryamira silivana twamusanze muhiri we aho yubatse ku mutumba wa gitwe yabwije irya amerika ko abayeho mu bukene ntangere nta kintu na kimwe mu buzima bw'iwanje atamfashamo aho apfiriye ngo nicaye uku nyene urabura n'inzu mbayemo ngaha anyene hafi kumpenukira nk'ubu uza wumva ngo ni mushiki wa ntaryamiye umushiki wa perezida je mbere sigaye mbere nsa nk'ukuyinyegeza mbere simvuga ko ndi mushiki wa ntaryamiye ko mbona ko mbayeho nabi ntakidukurikirana twebwe rero dusa nk'uko twasigaye turi imfuvyi wahora tubona yagiye twe dusaba leta rero ubu unye yuko yobona za mfuvyi akazikurikirana nk'uko yabivuze inzu yiwe yaranyengeterewe n'amazi atagikozwe ishobora gusiduka kubera mikoro make mu bana indwi afise yashoboye gusomesha babiri gusa nabo nyene umwe muri bo araciga muri kaminuza uwundi nawe yize ivyo kwigisha kubera kubura akazi ubu yasubiye ku isuka afatiye ku bukene babayemwo zakariya nayo igihugu umukuru wa perezida ntaryamira sipuriye amenyesha ko umuryango wabo atate ko gifise mu kibano mu mibereho yanze iyo yarakiriho mba mfise akaruso ubu no ubuzika ubu nyibona nenye igipanene gisa gutya nyege mba ndacambaye hagiye mba ngenda nkajya kwibarabara bakavuga ati eh ndagite bwakeye ari mwene wabo nanaka babansomera none ubu bunye usanga nk'abana nk'abo usanga bavuga ngo ujye inyuma ngo wamutama ngo ugenda hariya anya ngo ntubona ko wahomvye ngo agenda hariya anya ako gaca kaba agasuzuguro kabi urwaruka rugizwe n'abuzukuru hamwe n'abishwa biwe nabo nyine bavuga yuko bakekezwa keshi no abantu gusa nibo bitwengera gusa bakadutwenga ngo barya ngo ni bamwe bavuga ngo ngo mu muryango wa perezida natwe ibimaramara bikatwica turavye ukuntu tubayeho no je sinzi imbere yuko twebwe dutembere nk'ahandi hantu hoba haravuca abandi ba perezida yuko ahiwacu yuko ariho ariko hameze nico kimwe n'aho handi abantu bakaza bavuga ngo none mwe murakinye ngo kandi murabokwa ntaryamira baravuga ngo eh nguru umwishi wa ntaryamira ngo nkubu ukaba umeze nk'uko onye nanjye nkaca numva mbabaye nkavuga ati mbega mana nk'ubu yoba yarakiriho ni urumva nk'ubu ngera ukungene badukekeza umuryango w'umuhisi ntaryamira ubabazwa cyane cyane n'uko leta wibuka gusa iyo hageze itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane yapfiriyeko naho nyene uyo muryango uvuga yuko atari iminsi yose ko bicamwo rimwe na rimwe bagakumigwa silivana ntaryamira yatubwiye ibyababayeko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho biteguye baja gutegera imodoka iza kubatora nk'uko vyahora ariko barayirindira barahebura umunsi naravyutse nditegura nja kwibarabara rategera imodoka ndabura gushika mu masaha atatu mirongo ine n'itanu twaje twipakiza rero imodoka ca turagenda ariko twaje dushika duca dusanga n'imisa yaheze ca tuguma ngaho twifata neza gutya turahora sinzi abantu batubonye rero bati mugabo ari abantu aho tubasize ni famiye yo kwana ryamira ntiwaciye agaruka rero ibidusanga nk'ibirori bigira bihere hariya urumva naho nyene twinjiye batugumiza inyuma ntitwinjiye mu rupangu hariya indani twaca tuguma aho nyene urumva ko twari dufise urukumbagumba runini cyane rwose ku mutima wari ku- basha wari kumfata ndavuga nti oya nca mvuga ati sinzosubirayo naho mu myaka yakurikiye iryo kosa ryakosowe ku bw'uwo muryango haca rihagahaze ibyifuzo vyabo ni uko hotegekanywa ishurwe ry'umuryango w'amaraso hako barisangira n'abo muryango perezida ntaryamira yasabye nk'umugeni twige tugiye yego urabwo ati umujya kwa ntaryamira turagenda tugiye yaba mutama tuyikonerako twese sebukwe wiwe ngano numva naho ikibereye naho riba rikwiye twebwe wa muryango wa ntaryamira ukaba ari uzana ugasirako bica biteka gihitsa kubera kuko tuba twebwe nyene wa muryango wiwe wo mu maraso ukaba ari uryizanira umuryango wa ntaryamira ugatwara isubwe ryawe yaba ba sebukwe bagatora gwabo nabo bakarizana muri rusange baba umuryango wiwe canke ababanyi bose bamwe basaba yuko amatohoza ku rupfu rwa ntaryamira cyprien yova mu nzira muri komine mubimbi mu ntara ya bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika fidelite urakoze tuve mu burundi tunyarukire noneho mu rwanda aho ejo tariki ya karindwi ukwezi kwa kane u rwanda ruzibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi ni umuhango uteganijwe kubera ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali ndetse no mu midugudu yose y'igihugu mugenzi wacu asumuta kaboyi aratubwira ibiteganijwe ku rwego rw'igihugu umuhango wo kwibuka urabera ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali perezida wa repubulika azacana urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi ijana ingana n'igihe jenoside yamaze mu rwanda biteganyijwe ko kandi perezida kagame azashyira indabo ku mva zishyinguyemo imibiri y'abazize jenoside igera ku bihumbi magana mirongo itanu biciwe mu mujyi wa kigali ndetse n'abakuwe mu nkengero zawo perezida kagame azageza ijambo ku bitabiriye uyu muhango ku rwibutso rwa kigali komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside izahatangira ikiganiro ku bwiyunge no kwibuka ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu hateganijwe urugendo rwo kwibuka rusigaye rukorwa buri mwaka ruba ruyobowe n'umukuru w'igihugu ni urugendo rwitabirwa ku bwinshi n'abakiri bato uru rugendo ariko ruzashoboka mu gihe imvura yaba itaguye kuko bimaze igihe igaragara ko imvura ari nyinshi mu mujyi wa kigali ndetse no mu gihugu hose Uru- mu gihe uru rugendo rwaramuka rubaye ruzatangira ku cyiciro cy'inteko ishinga amategeko y'u rwanda rusorezwa kuri stade amahoro ahabera ijoro ryo kwibuka iri joro rirangwamo n'ubuhamya butangwa n'abacitse ku icumu imivugo indirimbo byose bigamije kwibuka kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane bizakorerwa no mu rwego rw'imidugudu aho abantu bose bazatanga ibiganiro barangije gutegurwa ndetse bakazatanga ibiganiro bimwe mu gihugu hose byose byatanzwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg ku rwego rw'igihugu imihango yo gusoza icyunamo buri mwaka ibera ku rwibutso rwa rebero naho ni mu mujyi wa kigali ahashyingwa abanyapolitike banyuranye bishwe mu gihe cya jenoside mu kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yazanyemo impinduka aho yasabye abantu bose ko ibikorwa byo kwibuka bitagombye kurenza amasaha atatu cnlg ivuga ko yahinduye iyi gahunda kuko wasangaga kwibuka hari aho bitwara amasaha umunani cyangwa umunsi wose ugasanga abataha kure bananiwe cyangwa se bakagera iwabo mu gicuku mu byagabanijwe mu gihe cyo kwibuka icyatwaraga amasaha menshi misa yakuwemo iharirwa isengesho rimara hagati y'iminota itanu kugeza ku minota icumi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
bana b'iwacu i rwanda nimuze twibuke twibuke jenoside yakorewe abatutsi rubanda banyimye amatwi ngo akenshi jye mvuga ishavu ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u rwanda ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye ijoro riba ruba riraye ijoro riba ruba riraye ni twebwe tuzabura isi kuko twamenye amacakubiri ni twebwe tuzamyure kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu abantu babona umwanana w'insina bakibagirwa inguri abantu bavoma amazi y'iriba bakibagirwa isoko banyibutse ikiremwa muntu gitinya kwibuka ngo ni uko amateka yacyo ari mabi amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka nubwo yaba ababaje tuzavuga amazina yayo kuko ariho tuva twese kuko ariyo nkuru yacu dushingiraho ejo hazaza ijoro riba ruba riraye ni twebwe tuzaburira isi kuko twamenye amacakubiri ni twebwe tuzahamya ubumwe kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo tuzaba imbuto z'umugisha mukomeje rero gukurikira radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwahoze ari minisitiri w'itangazamakuru mu rwanda washinjwaga ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane aherutse gupfira mu gihugu cya mari ereze niyitegeka yari yaroherejwe na onu kurangirizayo igihano yakatiwe cyo gufungwa ubuzima bwe bwose umuryango wa niyitegeka wasabye ibiro bya onu biri arusha muri tanzania gusobanura iby'urwo rupfu oni yarabihakanye ivuga ko yari mu maboko y'igihugu cya mari inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Pierre Caraveni niyo nkuru urarusha igisata ca woni cashiriweho kurangiza imanza zasigajwe na tpr sentare mpuzamakungu mpanavyaha yacira imanza bakoze ihonyabwoko mu rwanda kivuga ko camenye amakuru ko umugabo yitwa eliezer niyitegeka yapfiriye mu bitaro biri ku mugwa mukuru w'igihugu ca mari cemeza ko yapfuye itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi guheze ico gisata kivuga ko yari mu bagiriwe n'ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi kandi ko yari yaciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ico gisata ca onu kivuga ko niyitegeka yari yarungitswe mu gihugu ca mali gufungirwayo kugira ngo arangirizeyo igihano n'abandi bajanye hakurikijwe amasezerano yabaye hagati ya oni na mali mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu umuryango w'uwo muhisi ntiwatevye kwitura oni ubicishije kuri ico gisata itariki zitatu z'uku kwezi kwa kane hahize indwi imwe gusa n'itegeka yitavye uwamuremye umunyamategeko w'umuryango wiwe wandikiye oni usaba ko hokorwa amatohoza yihuta yokwerekana icishe uwo mugabo uwo muryango uvuga ko bishoboka ko yoba yazize ingene yarabayeho mu ibohero riri bamako mu gihugu ca mari yarungitswemwo na oni umuryango wiwe wemeza ko niyitegeka eliyezer yasavye kenshi ko yojanwa kwivuza kubera amagara yaramukitse ariko ntiyumvigwe gutyo uwo muryango ukavuga ko ubwo rupfu ruri ku gatwe ka woni uwo muryango ugasaba insiguro bibaye ngombwa ugahabwa n'indishi y'akababaro kuri uyu wa gatanu nyuma y'umutaga igisata ca woni kiriyarusha cishuye ivyo birego mu rwandiko ico gisata candikiye uburanira umuryango wa Eliezer niyitegeka camenyesheje ko ivyo vyagirije vyose atashingiro bifise kandi ko bigamije kudumisha ikinyoma Elias Orufemi umwanditsi mukuru muri ico gisata yemeje ko ubuzima bwa Niyitegeka bwari mu minwe y'amategeko y'igihugu ca Mali kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gihugu kimwakiriye mu ibohero ati yamara naho biri uko nticabuza ko igisata cacu kibaza amakuru y'ingene abo twarungitse bamerewe abwira umuryango wa niyitegeka n'umunyamategeko wabo ko bihenze aho babariza kuko wabo yari mu minwe y'ubutegetsi bwa mali ico gisata kimenyesha ko kitigeze na gato cihoza mu gihe niyitegeka yaragwaye kuko cahawe amakuru ko ibohero rya mali ryamutwaye kwa muganga ibamako ari naho yahavuye apfira Eliezer niyitegeka w'imyaka mirongo itandatu n'indwi yahoze hari umushikiranganji w'itangazamakuru mu gihe c'ihonyabwoko muri mirongo icenda na kane mu rwanda mu kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'icenda niyitegeka yafatiwe i nairobi muri kenya iyo yari yarahungiye ajanwa gufungirwa i arusha ahari sentare mpuzamakungu mpanavyaha yagiriwe n'ivyaha umunani birimwo ivy'ihonyabwoko ryahitanye abatutsi barenga ibihumbi mirongo itanu ahitwa bisesero yari yaciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yarungitswe kurangiriza igihano mu gihugu ca mari ari kumwe n'abandi barimwo nka jean kambanda yabaye umushikiranganji wa mbere igihe c'ihonyabwoko muri mirongo icenda na kane pyeklave n'inkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
inshuti mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu turi hafi gusoza tubibutsa ariko muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze twababwiye ko igipolisi muri zimbabwe gitangaza ko kigiye kuzotangura kubaza grace mugabe umukenyezi wahoze ari perezida wa zimbabwe robert mugabe akekwa ko gushorera mu mahanga bidaciye mu mategeko amenyo y'inzovu yoba yamwungukiye amamiliyoni y'amadolari nayo jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo yemeje kuri wa gatanu ko ibyo yagirizwa atakindi bigamije atari ibya politike ni mu gihe yari yitavye ubwa mbere ubutungane ku byaha byo kurya ruswa mu isoko yo kugurisha ibirwanisho yakoze haraheze imyaka ishika mirongo ibiri umucamanza muri brezil nawe yategetse louis inacio lula guhoz, yahoze ari perezida w'ico gihugu kwishikana ku butegetsi mu gisagara ca curitiba mu manuko kuri uyu munsi wa gatanu kugira atangure igifungo c'imyaka cumi n'ibiri ku vyaha yagirijwe vyo kurya ruswa nayo muri sudani yepfo umuvugizi w'icegera c'umukuru w'igihugu james wani iga yahisemo gutanga imihoho avuga ko adashobora gukorera leta ituma abanyagihugu baguma mu bibabaro atako yovugwa yabwijwe rya amerika ko haheze indwi zibiri avuye muri ayo mabanga bitewe n'ico yise politike mbi za leta muri ico gihugu nayo intambara y'urudandazo hagati ya leta zumwe za amerika hamwe n'ubushinwa yunyutse kuri wa gatanu inyuma yaho perezida donald trump ashikirije ko agiye kongereza amatagisi aharugwa ku mamiliyoni ijana z'amadolari ku bidandazwa by'ubushinwa urakoze rero aroyizi bigira imana kuri ayo makuru nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birahumuje ku buhanga bw'ibyuma twari turi kumwe na enjeniyeri zoyiteke zoniak wari ufatanije na fasiri gebehu amakuru rero mwayagejejweho na aroyizi bigirimana kuri mikoro ya Eugenia mukankusi twongereho tubashimiye mwese mwaduteze amatwi tubifuriza amahoro y'imana mugire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika